hello everyone welcome to bose corner gist tv if na today na na dem go dey pose dey waka kurikere say you dey think am whether you go subscribe to my channel abeg make you revise make you subscribe make you hit the notification bell so dat anytime when i dey bring new videos dey come you dey get am you go dey get alert so my correct correct pipo those one dey go dey watch me dey come dey come back dey go almighty god go bless you una i no take una for granted i no take una for granted so my correct correct people, this video wey i wan give una so una go like am una go share am out una go share am well well like am well well so we go sit down here together, watch am god bless una bye hmm Now wow fight go soon start to my pipo hmm person wen e get e property don come o oh. hmm na wetin dey reach us be dat one as we dey waka dey go na we come see am say for the headquarter wen he say eh, our aunty mercy mercy egbe wen he don mercy aigbe wen he don go back He say he don go back to eh, the her house for e don't go back for our house for now because the senior wife of that the owner he don't come The husband wen dem gather build the house together before auntie our auntie mensi come carry her two leg come enter their marriage hmm, to dabaru everything my people. hmm. as the matter be so he still there on top on top of the house the first wife now abroad the day. so as as eh, mercy when be di second wife wen e come come say now him be the owner come they enjoy the thing wey e no be own come collect am kpatakpata come begin stay the house They don't think say now the first wife no go go They think say the first wife no go free come nigeria come claim the property as now they say and so hmm you see why i believe say all di yeye people for this life my people, people wen e dey hide dey do wetin e not suppose to do dey take people husband na wetin dem go dey see for body na be this one so una see am dem don reveal say person wen e dey very close na im come tell us say e reveal say the motor wen Eh, eh, mercy aigbe claim say na brand brand na im give am say na adezak handwork as one of the real needed to convince aunty mercy say e ready gidigba for the marriage on top of the brand new car and now <laughs> the matter don go turn yam to pepper soup scatter everywhere monaco see ceo wen be say as i dey waka dey pass so oh, di person wen be say i get this one from dey waka kurukere dey find news dey go na im come tell us say all di plan say aunty mercy say e don get kalawa tori don get k leg aunty mercy don go park going for im house because very soon so una go see this thing go dey fly kpaka kpaka una go soon hear so say what it don't happen I be that one Now very person when they close to them, I can review this one say eh, di plan when that man wan use mercy for say na ambition for his for a political for politics career Now he im use anti mercy for so we come confirm for the new friend about we come confirm for the friend to the best friend say on the mercy and the other side when they upgrade her or or they upgrade her punani to the politics politics level say na when we dey jam who go eh who go kpai am so the two of them fit each other. This one dey deceive This one this one dey deceive This one this one dey use am for the political ambition and aunty mercy dey use am for to grade her level say when the man go come go for politica he go come be first lady and not just say e wan run for presidential election no you understand una know say wen dem go dey do this politics whether e be wetin dem call am house of rep whatever e be wey chairman of local government you know say di wife na go come be first lady and una dey know say dem dey always dey use the second wife to do do those kind things especially say na celebrate na she be e come be like say our aunty mercy open eye pass the first wife e no level pass the first wife una know as all dis men dey do na so all of them dey do They dey always dey use dia second wife dey fly dey make them the first lady for africa na so we see am so my people, we don hear our team mercy don carry load bag and baggage e don fly kpaka e don enter e own house e don come me place you understand me so wasn't here. Oh, say to go dey fly because this woman say na know say this man when they marry auntie mercy the wen mercy they call the owner He tok say e first wife say they dem it back. say nothing wrong with their marriage but na lie she dey tok o oh, na no men as e dey lie like say if they marry young woman woman go dey happy put even sef say no matter whether the man na muslim whether na christian muslim say muslim dey marry four wife but dem say for the law yes say muslim fit marry four wife but for di e go seek dis eh, is from eh, eh, how dem dey talk am e go seek permission from the. <laughs> ah i don't know wetin be permission for broken o you go seek permission from the wife first wife before you go come fit marry di second wife you come present am say if not if the first wife not say yes say for the quran say muhammad dey forbid am so na so wetin we hear and e go dey treat them equally e no go treat am treat them bad so this one now as we know say the first wife say di husband don tell am say he wan marry mercy as una hear say mercy deny the first wife say no be him friend and una know say gidigba we don first hear am say the first wife na mercy best friend mercy egbe best friend na he be so now because of eh, this thing koboko banana Because of banana or cucumber and onerecha alcohol mercy come deny the wife the eh, the woman say no be her friend say na that they can't describe am that they say you know as you tell, they see fans for road you come say ah see my the best eh, This the fans ah they come say ah see my best fan see my best fan dem come gather take picture together say na the wife be you understand and di man even talk am o my the owner now the owner mercy they call her. you understand me mercy fine sha yes The why? The first wife sef still try you don't make you try up o oh, madam This one not na competition Now una come dey i pray say uh, eh, wetin as you call nigeria can't claim your property but the man go hear word men not dey hear word now. once man eye don't dey outside He don't dey outside but i fit hear say mercy egbe eh, aigbe and this man uh, eh, di man na mercy house dey dey na wetin me i hear o you understand because mercy house big well well i no know na wetin i fit hear so i come dey hear now new one say mercy say na him with the man dey house wen him with this woman gather build say man the woman dey hear uh, men dey hear that thing say dem gather build That men no dey hear am because all these men if their head never come down and uh, if they dey do the thing you go think say they use charm for them. they some men dem no they use charm for them, oh, na them they they use charm by themselves. if they carry another woman the thing go they shock them like say they drink and eh, dis thing They go forget the first wife whether they suffer together before or they not suffer together. so the latest wey we they hear now say the owner of kassi eh, don come carry am e property so now we still dey listen because soon very soon we go dey hear kpai kpai kpai for everywhere say bottle dey fly for air na we go come dey hear so correct fight whether mercy go come divorce or mercy but all we know say mercy don run comot mercy don fly e don make hour e don kala e don run comot for the house e don go back to her own house because no be with the woman but in africa there's a man and woman that you fit marry how many wife when you like you understand me so my correct now na did they talk for africa so even you born and they marry two wife i don't see am so make una and especially say if the man are muslim so they fit marry four wife so far e take care of the wife say now so allah talk. so make una leave una comment my name na remember second gist tv so don't forget to leave your comment and don't forget to like and subscribe share this video guys if it makes sense and follow me on my facebook page as Bose Corners TV so my correct people always they like this video eh Now they adore me you be my person you my people share am make you like am make una share am make you touch everywhere make people see less sense for here see now here they e happen so you must learn sense you must take sense before you enter any marriage if the man asks the man question well whether e still there with the first wife or e not there with the first wife so make e ask question it is very important to ask question me first wife second wife it is very dangerous my sister especially when woman don't suffer follow man for marriage When the man go come carry another woman come come to intimidate am it is very very painful guys it is very very painful i'm a woman we women are very je jealous and dangerous